na adventist world radio voice of hope. our people, we greet una we welcome una come today special program how una dey for the corner wey una dey take hear me now so we don come our program wey we for dey talk together woman to woman wetin we want make god do for us na the question wey we don dey ask for this program o. Oh, so today if you be woman for there or you be man sef and e get wetin you dey ask god abeg put ear make you hear today program when we finish that one we must hear the word of god throughout the week pastor augustine dey tell us about prayer all of us gree say we dey pray but we sef know say e get some time wey we pray e no be like say we pray wetin we pray for we no see am wetin make that thing dey happen wetin dey make prayer dey fail na be the message wey pastor augustine dey bring come give us today if you dey there and you get prayer wey e don fail put here o so that you go know where e for fail and how you go do when another one no go fail the song wey we go take end the program say the law of the lord the law of god na the word of god that your full bible so na the law of god na the word of god believe am do wetin e talk and you go see god dey do miracle for inside your life my name na josephine and i pray say today program go bless you in jesus name amen my good people i salute una i welcome una come today program today na that day wey we dey start our program as me and my sisters dem we dey sit down we dey talk together woman to woman i want to welcome our brothers dem too wey dey join us for this our talk may god bless all of una as una stand by now to hear wetin we go talk for our program today for some time now we dey ask one big question for here wetin you want make god do for you we dey look the story of different people for bible wey ask god for something and how god take do that thing for them the reason we dey talk like this na so that you sef if you get wetin you dey find from god you go know as you go take ask god you know say the year don dey wan end now i no know about you but if you look back to the time wey this year take start everything wey you want make god do for you now you don see if e get the one wey you never see na be say dis story dem wey we dey talk so e suppose make you get up o tie your wrapper well well get faith make you take pray so that god go answer you before this year go end my name na josephine and before we go start our story today we go pray our papa wey dey for heaven we thank you we thank you well well for this time wey you bring us come so we happy say we get life and we dey here today papa as we don balance for this our woman to woman talk we pray say the story wey we wan talk today you go take and take teach us better thing wey go make us pray wey go make us find you wey go make us hold you so that that thing wey we want make you do for us you go do am for us in jesus name amen. so today story na anna story anna na one woman im story e dey for first samuel chapter one and chapter two Anna na the wife of Elkanah. As he marry him husband, just like all of us as woman, when we dey go marry, we dey trust God say as we reach there, the first sleep sef wey we go sleep with our husband make we get belle for inside. But Anna come dey the marriage, one year pass, two years pass. Bible no tell us how e take reach o. Anna no born. When Elkanah look the matter, e see say if he continue like this, e fit no get pikin wey go answer im name o na e go go marry anoda woman wey dem dey call penina penina never even enter di house sit down reach ground well well e don get belle now any woman wey get mate wen dis kain thing don happen to you know as di matter dey be for di house immediately penina get belle story change for di house now elkanah eh, na so so penina side e dey bend neck e dey go na so so that side e for the shop. na so so that side e dey go sleep hannah come turn to who dey sit down by himself the penina sef now e go come start to dey do yanga for the house So sotey e no go even gree put water for fire for im husband e go must be hannah na e go boil water because e go talk say my body dey do me one kind you know as belle dey do woman all those things wey e dey do eh, na pepper e dey rub for Anna, and eye dem come do dis one o penina come born first pikin come born second pikin dey born dey go nayana look dis matter say if e continue like dis im story go get as e go be if you come even add wetin dey happen for outside for the community to wetin dey happen for the house you go understand why anna come turn to person wey no dey fit chop no dey fit sleep no dey fit laugh because for israel that time who no born dem go say na god na him dey punish you and the only people wey god dey punish na people wey do bad thing so you see as the matter come be for inside anna body the time come reach wey dem dey go shilo, no be say anna no dey go shilo since o e dey go but maybe body never pepper am well well you know say e get how something go do you you come tell yourself say all die na die today if i no see wetin i dey find i no go gree so when anna dey go the shilo this year so e ready well well so when dem come reach shilo, everybody dey shop dey do anna no answer anybody When all of dem don comot for church na anna enter inside church na anna start to dey pray anna dey pray e no dey shout o oh. im mouth just dey move from di bottom of im heart all di pain wey e get na e start to dey pray to tell you how the thing pain and reach he can't even tell god for the prayer say god if you give me this boy pikin i go bring the pikin come give you you know wetin that one mean e mean say when im born the pikin finish the pikin no go even stay with am the pikin go come go stay for shilo e go come be like say e no even born anna no mind say e no go see person send to bring water for am make e drink e no go see person send go fetch firewood come from farm He still ready to do all of him work as long as god go just give am this one boy pikin He pray so sotey eli the priest come dey think say this woman na drink he drink na anna come tell the priest say no be drink The thing wey dey worry me for mind na i dey tell my papa god na the priest come look am think as the woman don dey there since dey pray come know say no be drink dey catch am na e tell am say the thing wey you dey ask from god make god yam to you as the priest talk that thing anna body sweet am anna don happy e be like say na god na e don tell am bible tell us say anna come go e come chop e come baff e come dey happy true true by the next year before dem go shilo, anna don born samuel now the lesson from here be say e no get time when e go too tey for god to answer your prayer sometimes that thing wey you don dey drag god for say make e do for you make e do for you na because the time never reach if you read this story you go see say anna born other pikin dem you go see say na this samuel na come be the priest and the prophet for inside israel wey be better prophet na this samuel na come anoint the first king of israel e name reign well well for israel e no get any penina pikin wey we see e name after dem write the day wey dem born dem dedicate dem give dem name we no hear their story again so make you no dey hurry make you no give up make you continue to dey pray dey ask god for that thing wey you want make god do for you na so na anna do no look am say time don pass some of una wey dey hear me na so una don even reach sixty years una never marry and una dey think say time don pass time never pass na here we dey just now when one woman marry pastor kumuyi the woman that time she be sixty years na take marry pastor kumuyi so get faith say that thing wey you don dey ask god since time still dey for god to do am the one wey you don dey ask god since january time still dey for god to do am but you must continue to dey ask god you must get faith make sure say wetin you dey ask no be wetin you wan take do yanga because you see say anna when he ask for this pikin so he no ask am to take do yanga na make am tell god say i go give you the pikin back i ready say i no go get pikin for my house but let me born one make everybody know say you no dey punish me make everybody know say i no comot my womb for abortion if na today because think am if na today na anna dey and e dey our community and e dey our church we go talk say e don remove im belle for abortion na dat one na anna dey look god clean my name because bible say better name e better pass riches and god e do dat one for anna and e do wetin even pass dat one for anna so god go still fit do your own i pray say dis anna story wey nobody wey dey go church wey no know am go give you courage He go give you confidence today to take ask god for that thing wey you want from am because na anna story no mean say na only woman fit ask god o if you be man for there and e get wetin you want make god do for you ask am ask am as anna ask am and god e go answer you too we no go talk pass o we go come again next week and we go dey look another person story for inside the bible until that time may god bless you make he keep you in jesus name amen. so my people we don lis ten to one of the story for bible wey every person wey dey read bible know the story of Anna, the mother of prophet samuel you see as Anna take pray you see as Anna take trust god you see as Anna take believe eli the priest when eli conclude Anna prayer for am today as you hear the story wetin dey your mind wetin you don dey ask god for since we enter this year na the month number ten we dey so e no go tey now we go enter month number eleven before you look this year e don roll go no let this year finish and wetin you dey want make god do for you you no see am some of the things wey we no see no be because god no wan give us but because we no ready so abeg make you put wetin you hear today about anna for your heart make you pray again get faith again so that god he go do wetin you want for you before this year go finish i no wan talk pass o make i give you telephone number for here if you get wetin you go like make we join you pray put for inside this matter abeg call us or send us your text message or whatsapp message and we go join you we go pray because if two or three of us dey pray for that thing god go answer sharp sharp. Our address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na 0244 zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awronigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. now make we come hear the word of god wetin make our prayer dey fail o na im pastor augustine Akane, bring come as the word of god for us today open your heart make you take hear the word of god. Hear the voice of the Lord, hear his voice. I bring you greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Today, na another time we will hear the message of hope. Today, na Pastor Augustine Akaina they bring una this message of hope. I believe say they were with una. Before we continue, make we pray. Our Papa wey there for heaven, speak to us so that our hearts go day sweet well well in Jesus' name. Amen. Today, we wan continue. Wait till they make our prayer They fail? Today, we go discover say Many of us, we they pray, God know they hear us because of the condition we will see today. Number one is sin, secret sin. If you get sin for your life, don't say your prayers, God don't go answer. In fact, in Psalm 66, verse 18, the Bible says, if you get sin inside your heart, God no go hear you. I want to talk to you, my brother, my sisters. If you they live a life of sin, your prayer an abomination your prayer god no go hear e no enough say you dey go church or you dey pay title you be pastor you be evangelist you be deacon and you know say you get sin for your heart you know say you get one idol one charm dey for your body you dey consult one baba you dey consult one mama where they give you power then you dey pray to god you dey go church Now lie nothing bible say if you get sin in your life in your heart in other words people feel no the siam your wife feel no the siam your husband feel no the siam your parents feel no the siam but now your heart do god say no go hear your prayer no wonder isaiah chapter fifty-nine verse one to two bible can tell us o not be say the hand of god they shut o where no fit save us Not be say ears deaf o no fit hear us verse two can tell us say na our sin they separate us from God. So that if face no they see us, people of God, if anything wey go make our prayer no answer, where our prayer they fail, na sin. But people today they love sin. that they rub sin for body like Vaseline. And people go say no matter. they go tell you say God they help those who help themselves. Then you see say some of these pastors, they go they take you they make money say that they pray for you, you go they sow into their life. When you supposed to day your house, pray. Then when they pray for you finish, you go back to the sin. You they hear the sound of my voice. That man where they stay with now your husband. That woman where you they sleep with now your wife. That money where you they spend now you get them. And you they pray, you say they go church. No well. Oh. Bible say if you regard iniquity in your heart, God no go hear you. Make we take example from the life of Joshua. Make we see Joshua chapter 7 verse 12. He tell us story of Achan. Achan na soldier among the children of Israel. When they destroy Jericho, God tell them say may they not take anything. But Achan can carry things for a house. Nobody know. Now they can reach a time where they want to go face another city. they go face one small city eye everybody they go to say everything they well as they go now this small city beat them, show them pepper now as go come back joshua say oh no no no no wetin happen where is our god the same god we don't deliver us from egypt We don't destroy jericho wetin happen Now they cry oh. Now na god say boy stand up stand up stand up sin day among you something they wrong Joshua, come gather the people. Who sin? Nobody talk. If you go to Joshua chapter 7, verse 12, 9, they come proclaim fasting. They come fast. They come sanctify themselves, make themselves holy. Now they come through Lot. Now the Lord come reach Achan place. If you read verses 21, when he reach and they say, Achan, now you do this. Wait till happen. Make I read verse 25. He say, When I see the goodly Babylonian garment, you see, they tell us, say, the garment good, oh, the cloth good. And he can't see silver and gold. Now he carry him. He can't convert him. He can't take and go a house. Can't put him under a bed. Now they say, So now you make us lose this battle. Make I tell us, oh, we get battle, we will they fight why some of us dey lose battle because this babylonish garment dey our heart o oh. this achan dey our heart we no dey succeed for this battle we get sin for our life and we wan make god act on our behalf just imagine the children of israel dem think say dem go win this battle but the bible tell us say i show dem oba na so the enemy dey take show us oba e go dey play game with us Why? Because we dey in sin. Remember, God no go feed dwell where sin day. And every battle, if one gave victory, set your heart. Now, wait. wetin Psalm 139 verse 21 and 22. He says, set me and see whether wickedness day in me. So you don't set your heart. If you know say you get this Babylonian garment where you don't steal, then turn to God in repentance and God will hear our prayer many people they like akano but god go help us bible can tell us in james chapter 4 verse 3 and 4 He say you they ask you know they receive because you they ask and miss that means they ask selfishly that you go put that for your body you they ask now for selfish purpose how it can be selfish purpose you know why use that to praise the name of God. You want make the show say you get money. You want make the show say now you be the person way God they answer a prayer. You know go use and take glorify God. God can tell us say He know they hear that kind of prayer. If you despise the law of God, remember God no go ever hear your prayer. That's why as I ran up, Proverbs chapter 28, verse 9. He say, anybody will turn a leg away from the law of God, he hear from hearing the law of god he say a prayer go be abomination i pray make your prayer not be abomination Oh, what you go do repent ask god to forgive you confess your sin if somebody day in your life wey you never forgive forgive him. Now god's will be that Oh, and you see say god go answer your prayer i pray may god answer your prayer i pray may god bless you i pray god go forgive you Papa, thank you for your word. I pray for my listener as they confess their sin. Help them to remove all this goodly Babylonian garment from their life. And hear our prayer in Jesus' name. Amen. The law of the Lord is perfect, the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise. my people, everything wey get beginning im get end so na here na im program end for today May god bless una as una lis ten may god bless pastor augustine akaine wey bring the word of god come give us since we enter the week now we don dey talk about prayer pastor don dey tell us all the things dem wey we go do the things wey we go put for our prayer wey god go take answer us sharp sharp He tell us about faith He say make we believe He say make we ask you remember all of them today now he don tell us the things wey we sef dey do wey no dey let us see the answer to the prayer the ogbonge one wey dey inside na sin o anytime wey you break the law of god na sin you don commit na so bible tell us the good thing wey you know say you suppose to do and you no dey do am na sin anything wey you no take faith take do na sin these three definition of sin e dey for bible and pastor let us know say isaiah chapter fifty-nine verse one tell us say one sin dey inside our life god no go fit hear us god hand no go fit reach us na so god himself tell us you no see wetin sin wey one man do for inside the book of joshua chapter seven e make israel see wahala wey big pass dem some of the wahala wey we get for this our life so na the sin make we comot our hand for sin jesus die for us to comot us comot for sin why we no wan comot for inside everything wey we need for this life to take remove our hand for sin god don give am to us abeg make we remove our hand for sin make we know the kind thing too wey we dey ask god na so pastor tell us because if you ask god for wetin god no plan to give you you no go get am think all the people wey dey pray make their enemy die and god say make you love your enemy how god wan take answer you think that one and then put your heart for god law do wetin god talk say make you do and you go see say god go answer you i no talk pass o tomorrow na another day we go come with another program o oh. remember to join us until that time may god bless you make he keep you in jesus name amen. our address na awro studio annex po box 84, dsc post office warri delta state nigeria i go take am again the address na AWRO Studio Annex, P.O. Box eighty 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na three eight five. Make I take am again Zero zero nine six six six four five three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.